Tonneen raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagantaa biyyoowwan afaan Oromoo meetira baandii 1922-25 irratti sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 dabarsinu kaarraa maantaan jalqabna. Galchumaaf ooliin san nagayaa nageenya san badhaadha. Caamsaan 23 bara 2018 raadiyoo vii'oo afaan Oromootiin Waashingtan DC fi Televiziiniin Naayil sa'aatiin isaanii dabarsuu jiru. Caqasuu jirtan yaan soraa alakeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan jilli adda Dimookiraatawaa Oromoo mootummaa waliin dubbachuuf har'a Finfinnee seenee jira. Matoota du'arra qabnu keessaa tokko.
Namni lol waraana mootummaan Itoophiyaa ji sadiin duratti mooyyeleetti namaan fixi baqateetiin kaampii baqaa keenyatti gale rakkin hedduu kee jirra ijoolleelleen harkatti nu miidhamuu jirti jedhanii Oromoon armaan duri jijjigaa baqataniitiin naannoo Somaaleetti baqatanii bishooftuutti galanilleen rakkin akkanaa himachuutti jirani. Kamkaanin ammoo gurbaan gaafinni kutaa ja'a hidhameetiin mana hidhaa Amboo Qaallittiif mana hidhaa akka akka Maayikelaawuu dabaleetiin keessa dabre maal jedha waan har'isanii qopheessin keessaa tokko oduutta sana namoo.
Jilli adda Dimookiraatawaa Oromoo Itoophiyaa keessa taa'ee haala itti hojjechuu danda'u irratti mootummaa waliin dubbachuudhaaf har'aa ganama Finfinnee galee jira. Hoogganaan jila kanaa obbo Leencoo Lataa dirree Xayyaaraa Boolee akkuma qaqqabanitti ibsa kennaniin jijjiiramni haala siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'atu gara biyyaatti deebi'anii hojjechuudhaaf haala dandeessuurra dubbachuudhaaf kan isaan jajjabeesse ta'uu dubbatanii jiran. Dhimmootatti kana gaatti gorsaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed Kataan obbo Abbaa Duulaa Gammadaaf aangawoonni kabroon jila kana simatanii jiru. Soraatu dhiyeessa.
itti gaafatamtoota ana bulchoota mootummaatti fuulkeessi yaa'eetiin ediitti iyyuuraa booletti simate obbo Leencoon itti gaafatamaan garee tanaa akkana jedha.
Biyya keenya deebi'u keenya irraa baay'ee baay'ee gammannee jirra. Kan ofii kiyya baay'ee gammadeen jira. Biyya ormaa jiraachuu takkaa hin barbaadneen beeku. Dirqii taanaan ala turre amma immoo mootummaa federaalaa wajjin haasofnee karaan ciramee akkasitti dhufnee. Dhufaatiin keenya biyyumaan wal hubachuuf waan biyya kanaa sammuu keessatti yaanna malee wanti qabatamaa beeknu hin jiru. Biyyichi immoo karaa politikaa, karaa ikoonomii, karaa hawaasummaa hedduu hedduu jijjiiramee jira. Warra jijjiirama kana fide, warra itti wareegame, warra itti hidhame, warra itti dararame isaan hin galateeffanne eenyullee caalaa mirgi namaa fi mirgi sabaa hundi kabajamu. Isa kanarratti bobba'uudha barbaannaa.
Gorsaan nagaa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Abbaduulaa Gammadaalleen dhufaatii isaanii irratti akkana jedhu.
Dhaabni fi mootummaan keenya waamicha godheef deebii duraa deebisuudhaan biyyatti waan dhufaniif isaan kana galateeffachuun barbaada. Gareen yaada addaan hanqabee aman biyya keessatti galee yaada san uummataaf dhiyeessuudhaan karaa nagaatii fi karaa dimookiraataa ta'e duwwaadhaan wanna uummataaf fayyada biyyaaf. Intaayii dhiisan hojiirra akka oolu qabsaa'uudhaan dhumarrattis filannaa uummataatiif akka dhiisu haalli kun mijaa'uu qaba jedhee tamanna. Odeef yaamicha kanaaf deebii duraa deebisee yoo dhufu kun calqabaa jennee tamanna. Tan biraatis biyyatti galuudhaan qabsaa'uu danda'u garaagarummaan ilaalcha diinummaa biyyatti ta'u dhaabbachuu qaba.
Paartiin adda dimookiraasummaa uummata Oromoo paartii durii Abaa'oo irraa citanii ba'an keessaa tokko obbo Leencoo Lataalleen itti gaafatamaa Abaa'oo ta'eetiin nama hojjechaa ba'e.
Mariin araaraa Sudaan kibbaa irras danqama haaraa keessa seene yaada araaraa dhiitee kan ba'e gurmuun mormitootaa ammallee dhimma ijootti hin bu'amne jedhee jira. Mootummaan immoo aga tokko yaada dhiyaate fudhatee jira. Hokkara Sudaan kibbaa uummata miliyoona afur qe'ee ofiirraa buqqiseef uummata miliyoona torbaa ol akka gargaarsa namoomaatti hirkatee jiraatu godhe furuudhaaf carraaqqii godhamu keessatti gareeleen Sudaan kibbaa yaada isaanii haaressuudhaan har'a silaa Finfinnee keessatti walgaanii dubbatanii turan. Yaadni araaraa igaadiin dhiyaate kan dhimma bu'uuraa Sudaan kibbaa keessatti wal dhibdee uumeef sababaa kan ta'e sana ilaalcha keessa hin galchine kan jedhu gurmuuleen mormitootaa itti fufuudhaanis mootummaa ce'umsaa gara fuulduraatti ijaaramuu yaadame. Ka pireezidaant Saalvaa Kiiriin hoogganamu keessatti taayitaan mormitootaaf kenname. xiqqaa akka ta'e dubbachuudhaan kan inni komatee jiru. Waraanni mootummaa Kaameruun garee adda baaftotaa kutaalee afaan Ingilizii dubbatan irratti labse gama finciltootaas gama mootummaatis namoota hedduu fixuusaatu dubbatamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Sammaan tan caqasuuf jirtan tun inni raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromoon Somaalee baqataniitiin ammaan tana bishooftuu jiran mootummaan waan isaaniif hin tolchaa jedhu kan ammoo waadaa isaaniif hin galaa jedhe kira manaa baasuu fi aduun nutti himinuu jidduutti kutee jedhanii rakkachuu jirra jechuun himatan. Fuula ammaan tan jiran jiran kana galma aadaa Oromoo keessallee nu baasuu fi poolisiin harkaan nuugamuu jirti jedhu. Bulchiinsi ammoo aduutti himinuu qarqaarsi irraa citiin jiru waan dandeenyu qarqaaruu jirra jedhu rakkoota himachuu fi jarri kun waajjira Koongirees Federaalistii Oromoolee dhaqeetiin himate tujubeetti waajjira Koongirees Federaalistii Oromoo keessa obbo Addisuu Bullaalaatii fi warra baqateef waajjira Koominikeeshinii Bishooftuu keessallee namtu dubbise.
Gaafa mootummaan kaampirraa gara magaalaa Bishooftuu nu fidu Bishooftuu dhufuu keenya duraan dursee magaalaa Adaamaatti leenjii guyyaa shaniif nu leenjisanii daldala gubbaa irratti akka bobbaanuu fi achi deemnee akka gurmoofne mootummaanis qarqaarsa nu godhee wal ijaarree akka of jijjiirree biyyas jijjiirrudha abdiin nu kennamee kan dhufne. Gabsi garuu as dhufnee fi jecha achiin nu hin jedhamee fi egaa as dhufnee wanti argine waan garagaraati. maali daldala irratti ramadamtanii dalagdan kan jedhan ogaa haasofne warshaalee garaagaraa kan hubannuuf abbaa tokko waan sana waan beekne keessa nu gashanii abbaan warshaas waan ammana nu hin gammanne maaliif ogummaa waan hin qabneefiti kana kanaaf akka ofirraa nu hari'u dirqamsiisee ittaanuudhaanis maalii kontiraata keessan fixxanii kan jedhu baatii tokkoo fi kan torban lamaan illee nu hari'anitu jira rakkoo akkasii dararaa irra jirraa even eegga dhufne illee baatii sadaffaa qabannee jirraatti bariisa yookaan immoo ruuza kiiloo soddoma duwwaati lamaa nu kennamee jira akkasumas saliixa yookaan zayita leetira afurtu nu kennamee jira wanta irra rafnuu fi waan ittiin dhugnu kana kana meeshaalee nu kennaman keessaa waan irra rafnu sharaa nu kennamee jira ittaansuudhaan mana tokko keessatti immoo nama kudha sagalii guddaansaa nama kudhaa tokko keessa kan jiraachaa jirru ittaansuudhaan nama afur inni xiqqaan kan mana tokko keessa jiraachaa jirruuti waan mootummaan achitti waadaa nu galee fi waan amma irra jirru kun gargarii kan jedhuun ibsachuu barbaada.
gama biraan koongiresii federaalawaa oromoo keessatti liigii dargaggootaaf itti gaafatamaa sabquunnamtii kataan obbo addisuu bullaalaa haala dargaggoota buqqa'an kanaa naaf ibsaniiru.
dargaggoonni lama wayii naannoo somaalee irraa ka buqqa'anii gara waajjira keenyaa dhufanii turanii dhufanii gara dhibba jahaaf afurtamii jaha geennaa jedhanii nuti dargaggoota kana bakka buunee gara keessan dhufnee mootummaa naannoo somaaleetti fi mootummaa naannoo oromiyaa gidduutti walitti qabiinsa uumamee hojii keenya irraa buqqaanee garana dhufnee garana dhufneenyaan mootummaan naannoo oromiyaa nu fudhatee nu tajaajilaa waan adda addaa nu gololchaa yookaan nu tajaajilaa turee leenjii adda addaa nu kennanii waadaalee nu galame waadaan nu galame mana jireenya isin keessa jiraattan hojii ajaa fi isinii kireessinaa kiraasaa isinii kan fallaa dhaabbilee adda addaa kaampaniiwwan naannaa Finfinnee jiranu dhiyeessuu fi naannaa Finfinnee jiran kanarratti isin raabsinee isin qaqqabsiisu naannoo jedhanii akkuma san nu leenjisanii mana kiraalee nu kireeffatanii hojiilee nu qaqqabsiisanii hojii keenya hojjetaa turree garuu manni isaanii inni jedhanii mana nama baay'een walitti nu galchaa turanii jedhan.
Namoonni jedhaman kun kan isaan buufatanii jiran eessa?
Isaan kan buufataman manni kan kireeffatamee fi magaalaa Bishooftuu keessatti. Baay'inaan walitti galaa turan. Akka isaan ibsamanitti fakkeenyaaf mana garbii tokko qabu Biraawun Pilaas waan jedhamu nama saddeettamii torba ta'ee jiraannaa jedhan.
Komeen ijoollee kanaa maali amma?
Ee nuti illee gaafannee turre maaliif dhufanii gara keenya maaliif hin gargaarra maal keessa jirtu jennee turre isaan kan jedhan mootummaan nu leenjiseera. hojiilee nu qaqqabsiiseera kanfaltiin ammoo dhaabbatni adda addaa nu kanfalu gahaa miti agabirrii kuma tokko fa nu kanfalu biyyatti agabirrii dhibbaa shantamaa dhibbaa soddoma dhibbaa digdama akkasuma guyyaa guyyaallee nu hojjechiisu gaaf hojii argannu gaarii hojjanna gaafii gaaf ammoo hojii malee oolla hojii innaa hojii guyyaa siin waan hojjannuufi bakka hojjannu illee hojii keenyarra gammadoo teenee tasgabboofnee hojjetaa hin jirru hojii dhaabbataallee gariin keenya ni arganne haa ta'uuti garuu jireenya waan ta'eef maatii keenyarraa buqqaanee harka duwwaa biyya keenya bakka jirru waan baaneef mootummaa naannoo himaalee waan nu ari'eef karaa nu dandeenye hojjetaa jirra waan jedhan kaasanii dabalataan ammoo isaan ka'unnee dhan amma ji'a jaatti waadaa nu galame kiraan mana ji'a lama ergi jiraanneen duuba gaafuma tokko lafa maakaanii addaan citeera ammaan achi isuma argattan kana qusadhaati mana labsan jaanuun jedhanii nurraa kutanii nuti ji'a jaatti waadaa waan nu galameef waan itti qophoofne hin qabnu kanaaf haalli mijataan hin jiru rakkannee diidatti baqanne Warri mana keessa nuuf keessan ammoo bayaa mana keenya nuuf jedhanii gara gurru dhabnee jennaan waan qabnu wayyaa keenya subba keenya guurannee gara galma magaalaa bishooftuutti seennee magaalaa bishooftuu galma keessa ciisuu jalqabnee achi keessatti boqanne.
Har'aa kaasee kiraayin manaa addaan citeera kan jedheen eenyu?
Qaama mootummaatitti nuun jedheedhan isaan gareen warri koree dhaabbatetu jira buqqaatota kanayyuu akabee garanuu waan adda addaa kennuuf koree dhaabbatee jira. Koree kanatti addaan citeeraaf danda'a jedhanii nama adda addaa dubbisuu yaalleerraa nuun jedhan dubbisiinsa kantiibaa magaalaa dubbisuu yaallee jirra waajjira dhaabaa dubbisuu yaallee jirra. namoonni kunniin dubbachuu hin barbaanne haga qindeessaa olaanaa koree kanaa doktar Abarraatti nama erguu yaallee jirra innilleen bulchiinsi magaalaa dhimma kana isinii xumurii danda'a garas deebi'aa jedhanii homaa kana nuun kennine bulchiinsi magaalaa ammoo dubbisuu hin barbaanne waajjirri dhaabaa kadamee bishooftuu dubbisnee maali waraana waraana gara oraalii afrika nutti fidee galma keessatti galma ilgayii magaalaa bishooftuu bakka nuti ciisne keessatti dhufanii nurra sirbanii ni tuman namoonni miidhamanii hospitaala jiran jiru ni tumanii achi nu yaasanii isin rakkoo qabdu jedhanii achi nu yaasanii nu akkanatti miidhamaa jirraa waan jedhan kaasan isaa.
Haala uumame kana akkanaaf ibsaniif itti gaafatamtuu waajjira dhimmootii koominikeeshinii magaalaa bishooftuu addee Dirribee Girmaatti bilbilee haasofsiiseera.
Sirriidha ijoolleen dargaggoonni naannoo Sumaaleerraa buqqa'aan magaalaa keenya dhufan jiru. Kallattiidhaan nama waa'ee kaffaltii hojii wal qabatee akkuma jedhame ji'a lamaafidha kan biiroon maallaqaaf misooma dinagdee Oromiyaan kallattii waajjira maamaadaa magaalaa keenya jiruu fi yookaan immoo waajjira misooma dinagdee magaalaa keenya jiru kan inni kallattii kenne kaffaltii ji'a lama qofa akka kaffalaniifi. Garuu immoo ijoolleen kun kan isaan kaasanii komii isaan kaasanii nuyi yeroo achii dhufne kan ji'a ja'a akka nuu kaffalamu nutti himameeti waanta ta'eef kan ji'a lama ta'uu qabu kan ji'a ja'aati kan jedhu ijoolleen komataa jiru komiin isaanii sirriidha. Odeeffannoo amma nu qaqqabeen itti gaafatamaa waajjira maallaqaaf walta'iinsa dinagdee magaalaa keenyarraa qulqulleeffanneen ijoolleen kun yaa rakkoon isaan keessa jiran ilaalamee qaama ol gubbaa oromiyaa jiru waliin dubbatamee ji'a lamaa fi amma kan ji'a tokko akka kaffalameettidha kan naa kaasanii ammallee kan ji'a tokko immoo duubaan isa kaffalamu ta'uu isaati kan odeeffadhee jiru jechuudha.
Ji'a lama isa kanaan dura kaffalameef caalaa amma ji'i lamatti dabalameera jechuudha.
Garuu immoo amma rakkoo sana furuuf ijoolleen dhuguma rakkoo keessa galanii jiru hundatu hin taane gara hojiittis galchuuf yaalameera ijoollee kan akka of danda'an eebbifamee akka dhufanii warshaalee adda addaa keessatti akkaataa isaaniitti ji'a lama dura hojii keessa seenanii of danda'a akka deeman haalli itti taasifamee jira hojii guddaatu hojjetamaa ture garuu immoo amma ijoolleen hundas bakka bu'uu baatan ijoolleen muraasni hojiillee addaan kutanii akkuma jedhame galma aadaa magaalaa bishooftuu keessa kan buufatanii jiran ta'uu isaati. Amma isa kanaaf bulchiinsi magaalaa immoo maal goona kan jedhu kan inni itti deemaa jiru malee callisee kan ilaalu miti furmaata yeroo gabaabaa laannu fi yeroo dheeraa keessatti immoo furmaata laannu jedhame karoorri ba'eetu kan itti deemamaa jiru.
Kaan immoo kan isaan kaasanii tokkoffaa'e dursee akeekkachiisu nutti hin kennamne battalumatu addaan cite nuun jedhanii gaafa nuyi dhandhee gaafannu kanuma kan ji'a lamaa malee humtuun jiru jedhaniidha tokko kan isaan kaasan lammata immoo galma lafa isaan keessatti wal ga'an sana keessaa poolisiin nutume achi keessaa nu ari'eedha tokko kan isaan jedhanii ijoolleen kun lafa buufatan hin qaban erga ta'ee bulchiinsi magaalaas kana quba qaba erga ta'ee bulchiisa magaalaatti beeksisuurra poolisiin maaliif tarkaanfii irratti fudhata ijoollee lafa dhaqan hin qabne kanaa jechuukooti.
Ani tokko komii isaanii qabxii duraa irratti naa kaaste kan dursamee nutti hin himamne jedhuufi dursameeti kan itti himamee jiru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dursamee ji'a lamaafidha maaliif yeroo adda addaa ijoolleenis komii kana jalqabuma bakka dhufaniin kaasaa turan nuti ji'a lamaa hin fudhannu ji'a ja'aaf kan mootummaan nuyi jedhe sana yeroo jedhanii magaalli garuu maal jechaa ture kallattii nuti olii qabnu ji'a lamaafidha kanaaf gara hojiittis hin galchina waanta ta'eef ji'a lama keessatti akka of dandeessan kan jedhuun hojii guddaan hojii magaalaa hojii misoomaa dhaabba dhaabbatee kan hojjetamaa ture hojii ijoollee kana deggeruuti. Gama biraatiin ani poolisii hojii wal qabatee hanga danda'ametti ani odeeffannoo poolisiin achi keessa ari'ee maal kan jedhu kana hin qabu. Achi keessatti yeroo isaan nyaatallee qopheeffatanii waan tokko tokko jedhanis argaa waan turre sariiga waan irra uumame hin beeku malee hanga saleessaatti waanti jiru ani poolisiin rakkoo kashii irratti uumeera kan jedhu kana karii hojiitti galaa hojii hojjedhaa achiin wal qabachuu danda'a malee odeeffannoo kanas waan ani hin qabneef tarii qulqulleeffadhee isin kennuu danda'a nuti ari'amuu isaanii kan. Amma tarii wanti rakkoo isaan keessa galan ilaalameetu maal gochuu qabna kan jedhu sana wanta yaadamee gama furmaata tattamaa laannuu fi gara fuulduraatti immoo rakkoo isaanii furuu fi karoora baafannee karoora gabaabaa karoora yeroo dheeraa jennee baafannee akka deemnu kan jedhu sanaan amma gara furmaataatti deemamaa kan jiru jechuudha.
Naannoo Somaaleerraa buqqaanii kan dhufan namoota meeqa ta'u?
Abbaa warraa kuma tokko kan akka magaala keenyaatti qootaannee kennamee jiru garuu hundi hin galle manni hundi waan hin xumuramneef jala jalaatiin kan amma manni xumuramee marsaa duraatiin nama dhibba tokkoof digdamii lama akkas galanii jiru abbaa warraadhaan jechuudha. Guyyaa lamaan sadan akkasitti marsaa marsaadhaan kan galaa turanidha. Amma immoo torbee kana keessa immoo gaafa sanbata xiqqaa galgala abbaa warraan sagaltamii ja'a galanii jiru. Kaleessa abbaa warraan jaatamii ja'a galanii jiru. Har'a immoo kan galu jedhamee eegamaa jiruu fi kan galuu galgala. kana galaa jiranii amma abbaa warraa afurtamii lama kan har'aas galan ta'uu isaati.
Itti gaafatamtu waajjira dhimmoota koominikeeshinii magaalaa Bishooftuu addee Dirribee Girmaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
amma immoo waan itti aanaa dabarra haaji sadiin duratti waraanni mootummaa Itoophiyaa mooyyeleetti nama hedduu jeeseetiin namni achi baqateetiin kaambii keenyaatti gale amma rakkoo hedduu keessa jirra ijoolleen harkattuu miidhamuu jirti jedhan wanti nyaatan ijoollee kennan waan ijoollee fayyaa dhowwaatii jechuun himachuu jiran UNHCR ammoo wanni ijoollee miidhuu jiran jedhan kun hin qorsitu goggoraan namaa kennan malee waan biraatii mitii nyaataa mitii jedha galmoo daawwitiitti oduu tan naayiroobii nu erge.
mooyyalee fi naannawa isheerraa baqattoonni baqatanii keenyaa jiran hanqina nyaataan rakkataa jirraa jedhan kanaanis daa'immanii fi dubartoonni ulfaa dhibeerra bu'aa akka jiran himanii torbe darbe kana qofaa daa'imman sadii lubbuun isaanii darbuu dubbatu adde darmii galmaa haadha ijoollee afuriiti waa'ee hanqina midhaan nyaataa akka baqattoota miidhaa jiru akkasitti ibsu.
namillee waan qulqullaa'ammoo xixiqqoo tokkollee jedhan dhufee ammaa reefu hojjetaanee. Suuraan halkanuu qabdi sunillee sagalee waan gaallee argachuutti jiru waan akka mishingaa tokko waan akkana hannafu fuganna mishingaan kaalleen daa'imillee nyaachuu hin danda'u waan dhibii koosar dhibii hin qabdu akka malee gama nyaata haasa'iin guddaa qabna. Ijoollee kennu waan deeggarruun iyyuu inum jirra malee wanti nu deeggarruun kaa'eedhaan hin jettu. Naannoo rifijji sana kan keessa ijoollee nagaa sadiillee kan lubbuu dhabdellee ni jirti fayyaan taatinillee ni jirti.
adde darmiin irra deddeebi'anii misingaa baqattootaaf kennamu kana baqattoonni nyaachuu akka hin dandeenye dubbatu namni hedduun harka qalleessa akka harka duwwaa manaa baqate waan ta'eef misinguma kenname kanayyuu bakka itti daaksifannee nyaannu hin qabnuu jedhu adde qabbalee saafatoo haadha ijoollee afuriiti daa'imti isaanii nuqutisuun kaganna sadii sababa hanqina nyaataa akka jalaa dhukkubsatee jiru dubbatu.
daa'imni guyyaa afur tokkonnaarraa akka malee dhukkubsate garaa dhukkuba mataallee zayidii oowwama yaa geesmaa yaala. Qorsiin goomsa. Kan nyaachisuuf jirmi singuun kana gaaf jiri baqatiin ka waan kennaan fidan haka dhaabnee watti binnee jira gurgurannee wabinnee akka kanneen kaan tokkoon lakkas ta'uutti hin jirtu amma gummisinga kanaaf fidamne akkasii daa'imni nurra dhukkube.
Komiin baqattoota kanaa inni kaan sodaa nageenyaati. Adda darbiin yoo dubbatan dhiyeenya kana bakka qubanna baqattootaa keessa namni hin beekamne seenee dubartii ulfaa tokko miidhee namni waan sanallee sirriitti hordofee hin jiru jedhani. Baqataan Oromoo kaan kan mooraa Soomarree jedhamu mooyyaalee Itoophiyaa irraa kiiloomeetira lama fagaattee argamtu keessa jiraatu tokkos baqattootaaf eegumsi gahaan godhamaa hin jiru jedha.
Gargaarsa dhabuu dabalatee sodaa nageenyaas hin qabna. Maaliif iddoon kun iddoo buufata baqataa sirrii miti. Iddoon nuti baqannee jirru kun daangaa keenyaaf Itoophiyaa kiiloomeetira lama qofaadha kan inni fagaatee jiru. Isa kana dhaabbata UNHCR xalayaadhaanis nurraa nu fageessaa jennee deddeebinee gaafachaa turre yommuu garuu isaan furmaata nuu kennuu hin dandeenye gammaa kun sodaa keessa jira.
komii baqattootaa kana keeniyaatti dubbii himaa dhaabbata baqataa UNHCR misisiivoon hindeegeen dhiyeenya kana buufataalee baqataa kana keessatti daa'imman sadii lubbuun darbuu himanii sababni du'uu isaanii garuu hanqina nyaataan osoo hin taane qoricha ogeessa ga'umsa hin qabneen daa'imman kanaaf kennameen daa'imman qorsa barmaataan qophaa'e kana fudhatan dhukkuba garaa dhukkubsatanii du'anii jedhan daa'imni kamuu nyaata dhabuun akka hin duune himanii kunis akka hin mudannee fi dhaabbileen tola ooltotaa naannoo sanarra hojjetaa jiran nyaata deeggarsaa daa'imman murtaa'aniif gochaa akka jiran himaniiru. Baqattoonni ammas rakkoon nageenyaa nu mudataa jira isa jedhuuf ammoo misisiivoon guyyaa guyyaa poolisiin keeniyaa dallaa baqattootaa kana akka eegaa jiruu fi halkan ammoo deddeebi'ee akka ilaalu himanii fuulduraafis baqattoonni kun furmaata akka argatanii fi dhaabbanni UNHCR mootummaa keeniyaa waliin ammayyuu mariirra akka jirullee beeksanii jiru. Baqattoonni mooyyaalee kaajjechaa ji'a gurraan alaa mooyyaaleetti ta'e baqatan amma akka keeniyaa jiran kuma afurii ol ta'u. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobi.
Dhaggeeffattoota, tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Urgeessa Dammana Kumsaa ijoollee Oromiyaa keessa hidhaman keessaa tokko. Gurba kana gaafinni kutaa jahaa baratu amboo qaban amboo maayikalaawwii fi qaallittiitti hidhaniitiin hidhaa ganna kudhanii tokkootiin duubatti guyyaa dheengaddaa nama hedduu waliin bahe. Amma dhibinatti jabaate akka ijaarsi ganna saddeettama dhibi himadhaa jedhee yaalannetti.
Baruma ijoollummaa gobbara kudha sagal sagaltamii shan akka lakkoofsa biyyattii kanaatti kutaa jaffaa gaafan barachaa ture. Bara sanarraa kaasee amma bara kuma lamaa fi tokkootti akkuma lakkoofsa biyyattii kanaatti manuma sirreessaa amboo keessan ture. Akka carraa ta'e immoo seenaa barnootaa keessatti kutaa torba manuma sirreessaa amboo sana keessatti baradhe.
Maal balleessite jedhan eroos?
Innaa sana wanti nu balleessine waan yakkummaa nu biraan qabnu maqaadhuma oromummaatiin wantoota dargaggoon naannoo sana keessatti raawwatamaa turan keessaa badiin sin raawwachaa jirtan uummata kana kakaasaa jirtu uummata ijaaraa jirtu maqaa adda bilisummaa oromooti kan isaan ittiin shakkani walumaa galatti ijoollee kudha afur innaa sana nu qabanii mana sirreessaa amboo keessa turre heeraaf seera biyyattii kana keessatti seenaa biyyattii kana keessatti kan hin jirre galmee tokko malee himannaa tokko malee waggaa afur teenye kun immoo sababiin isaas innaa sana umriin koo mana barumsaa irraa kan na qaban suni mana murtiitti na dhiyeessuudhaaf waan ulaagaa seerummaa waan hin qabneef achi keessa na tursiifatanii achi keessatti na guddifatanii jechuudha. Qabamnee himannaa tokko malee waggaa afur teenye. Kun jechuun sagaltamii shan qabamnee sagaltamii sagal galmeen baname jechuudha. Ijoollee afur. Haacaaluu Hundeessaati, Dheeressaa Gurmeessaati, Biraanuu Abarraati, Guddataa Dhaabaa bilisa baasanii ijoollee kudhan nu hambisanii qorannoo isaan irratti gochaa turanii eenyutu dhimma kana keessa harka qaba kan jedhanirraan ijoollee sadi ammas himannaa tokko malee mana sirreessaa sana keessa kaasa'ee boggaalee mucaa jedhamu barataa yuunivarsiitii amboo kun innaa sana kolleejjii qonnaa damee jimmaa jala kan turedha kaasa'ee boggaalee abdiisaa fiqaaduu addaamuu baanee ijoollee dhaman sagaltamii shan walumaan qabamne sagaltamii torba calmanii man sirreessaa keessaa baasanii nu ijoollee torbatti nu hambisan torban sana irratti himannaa kudha sagal sagaltamii sagal bananii nama afur bilisa baasanii nama sadii immoo achuma keessatti murtee nurratti kennanii jechuudha baruma sana. Himatamaa tokkoffaa guddisaa dheeressaa waggaa kudha lama Dajannee Baqqalaa waggaa kudhan Urgeessaa Daammanaa waggaa kudhan nutti kennanii jechuudha. Hidhaa.
Tol.
Achumarraan bara kuma lamaa fi tokko waggaa ja'an booda himannaa keenya sana xumurreerra. yoo baay'atte ji'a jaamoo ji'a furtunuwaafaa mootummaan naannoo oromiyaa birraa birraa kan gadhiisu wayii jira dhiifama sana keessa nu gadhiise bara sana waggaa ja'an booda baane jechuudha.
Hidhaa waggaa ja'aa booda ituu kudhan hin fixin.
Hidhaa waggaa kudhanii waggaa ja'aaf ji'a saddeeti dhabna sila. Nuti waggaa ja'aa fi ji'a lama waan akkasii dhabne murtiin keenya walumaa galatti fudhachuudhaaf ji'a yaadnu hafe mucaa waggaa kudha lama sinitti murtaa'e immoo waggaa saddeetii fi ji'a wayii hidhama innis carraa sana keessa nu wajjin ba'ee jechuudha.
Kutaa torbaffaa mana hidhaa amboo keessatti baree jettee isin. Isin barsiisu turanii.
Uummanni keenya nuti achi keessatti hidhamne suni uummata qote bulaa irraa dhalanne uummata qote bulaa iddoo sanatti guutumaa guututti dhamaan siyaasaa baay'inaan hin jiru. Uummanni keenya immoo godina lixa shawaa keessa aanota digdamii sadii wayirraa wanti dhufee achi keessatti jiru suni barumsa hin qabu. Ijoollonni kolleejjii amboo sanarraa fi askuulii bara sana kutaa kudha lammaffaa akka seera durii sanatti kutaa kudha lama bara kudha sagal sagaltamii afur ijoolleen fudhatan na wajjin turani. Walumaa gargaarree mana barumsaa qubee muka yaalatti ijoollee keenya namoota keenya barumsa gaheessotaa kan jedhamu irraa kan ka'e mana barumsaa sana bulchiinsa mana sirreessaa sana wajjin walumaa gallee ijoolluma keenya daayirekteris ijoolluma keenya barsiisonnis ijoolluma keenya carraan sun guddatee guddatee har'a numaatiin kan dhaabbate. har'a hanga kutaa kudhanii hanga kutaa kudha lama qaqqabee seenaa sana illee hojii kaasu jechuudha malee manni barumsaa sanaan dura achi keessa hin turre. Qubee gaheessotaa uummata keenya sana baadiyyaarraa walitti dhufan sana kan warra qubaa mallatteessaa turan qubee barsiisuudhaan of danda'anii akka isaan dhaabatan sana yaada keenya sana bulchiinsi mana sirreessaa sun kumaandar Tolasaa Raggaasaa nama jedhamu yaada keenya sana hubattee mana barumsaa sana illee nu jajjabeessee hidhamaa keessaas immoo numti har'a boqoteerraa motalaqaa abbabaa nama jedhamu innis yaada keenya bulchiinsa sana wajjin nu hubachiise manni barumsaa sun akka bu'uureffamuu fi har'a uummanni keenya akka itti barachaa jiru seenaa bara sanaatiif jechuu barbaade.
Komaandara yeroo sana kan asinii eeyyame ati maqaa dhoofte kan egasii argiteetta.
Komaandar Tolasaa Raggaasaa kun har'a nama maqaa isaa dha'uu barbaadu bara sana waan manni kana godheef iyyuu yaadannoo uummata Oromootiin wal ibsu uummata keenya dukkana keessa jiru dukkana keessa akka inni baasuudhaaf nu wajjin dhaabatee itti lolee akka inni barsiisuudhaaf akka isaan baratan nu wajjin nu deeggareef iyyuu yaadannoon itti bara sana kennineef sana keessa nan yaadadha kitaaba yaadanii jedhamu kaartaa Oromiyaa kan ofirraa qabduu fi namni suni amantaa pirotestaantii hordofa amma humna keenyaatti kaasetta addisuu waa himaa eenyudha reegoonni kan jedhu faarfannaa wajjii walitti qabne goonni kan saba isaatiif amma kanayyuu dungoo ifaa kan itti qabe yenneetu akka inni uummata isaa bukkee dhaabatuuf jajjabeessinee bara sana dhimma sana magaalaa sanarraa kaasanii gara biraatti jijjiiran sun jechuu barbaade.
Sana booda.
achirra reef kuma lamaaf tokko sana kutaa saddeet kuma lamaaf lama kutaa sagal kuma lamaaf sadii akkuma inni kutaa kudhan qaqqabee qormaata biyyoolessaa fudhachuudhaaf torban tokko naafutti qabaanii maakalaawwiin galchanii dararaaf gidiraa guddaatiin booda mana yaalaa hedduu keessa ciisaa ture miidhama guddaan irra ga'e sunis fincila diddaa garbummaa bara sana kuma lamaa fi sadii akka guutuu oromiyaatti godhame sana keessatti godina sana keessatti kan dargaggoota ijaaraa ture fidhaa kan jedhan maqaa dabalisummaa oromootiin naqabanii nuti innaa sana himatamtoota digdamii lama turre.
Galmeen keessan eenyuun waamam?
Dachaasaa wiirtuu moosisaatiin waamamaa ture innaa sana himatamaa tokkoffaa maakalaawwiin agalchanii maakalaawwii irraa qaallittiin agalchanii qaallittii irraa yeroo baay'eedhaaf mana yaalaa ciisaan ture achi keessattis miidhaan adda addaa nurra qaqqabaa ture sanaan booda ragaan homaa dhabnaan akka isaan yaadanitti kuma lamaa fi afur gara dhumaa irratti manni murtii federaalaa ragaa dhabnaan abbaan adaggaa manni murtii sun bilisaan gaggeesse jechuudha bara bara kuma lamaa fi afur baatii saddeettaffaa keessa achi booddee wal duukaa gadhiifamtanii No, ani galmee sana irraa nama digdamii lammaffaadha nama digdamii lammaffaa sana keessa akka carraa bilisaaniin bahee jechuudha. Ani qofaan namni digdamii tokko murtiin itti kennamee warri kaan waggaa saddeet, warri kaan waggaa afur, warri kaan waggaa sadiif ji'a jaha waan akkasitti murtaa'ee jechuudha.
Yeroo baay'ee mana kimiin ture jette maaliif?
Rukuttaa innaa sana maakilaawitti narra qaqqabeetiin miidhaa guddaan tunarra ture. Miidhaan sun immoo oolee bulee dhukkubbii guddaan irratti ta'e mana yaalaa deemus yaalumsa gaa'in arganne ture dugda koo kana ture innaa sana baay'ee ol gichuu hin danda'u ladhee koo ture hafuura baafachuu hin danda'u ture innaa sana dhiibbaa kana kanatti ture jechuudha.
Egaa marsaa isa lammaffaa egaa hidhamte booda baatee jireenyi kee garamitti deeme durgeessa.
kuma lamaaf afur diin ba'e booda carraa barumsaan koo ammas bara sana waggaa lamaaf na yaala jaalube kuma lamaaf shan immoo kutaa kurnaffaa itti deebi'eetan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ambootti barumsa koo itti fufee ganama nan qabamaa galgala na gadhiisuu tuma olii gad naareetanii oluma jedhee gad jedhee barnoota kutaa kudhanii sana bara sana fudhadhee achirraa haalli isaanii kun maal irratti ulfaatnaan gara yuunivarsiitii riifti vaalii amboo barnoota akkaawuntiingii waggaa tokkoffaa eegale bara kuma lamaa fi jaha jechuudha.
Waggaa afur dur.
Eeyyee. Utuma barnoota koo waggaa tokkoffaa yuunivarsiitii riifti vaalii amboo sana keessatti barachaa jiru fincilli diddaa garbummaa magaalaa amboo sana keessatti bara sana keessa guyyaa sadiitiif ijoollee Oromootaa walguddattoonni biqiltoonni suni dhumaati guddaa irra qaqqabe achi keessaas lubbuu keenya oolmaa gaddatoo baqachaa yeroo magaala sana keessaa ba'ee gola Oromootaa keessa dhokachaa utuman jiru utuman jiru kuma lamaa fi torba jireenyaadhaaf dadhabnaan gara magaalaa Direedowaa deeme magaalaa Direedowaattis neebuun ani qabu beelliin ani qabus barnoota koo waggaa dheeraadhaaf ijoollonni hiriyoonni kun agatan sana barachuudha yuunivarsiitii Riifti Vaalii magaalaa Direedowaa waggaa lamaffaa gaafaan achitti eegalus hordoffiin guddaan naajjesuudhaaf gaafa isaan irra qaqqaban gargaarsa waaqa naumeetiin harkaa ba'ee ji'a lama tureetiin booda magaalaa Finfinnee billa kuma lamaa fi torba gaafa digdamii ja'an qabame kan inni ba'ee har'aan guyyaa lamaffaa koo hooluudha.
Gara waggaa sadiif wa'ii jechuu.
Yeengaddan ba'e.
Himannaan isaa maal ture urgeessa?
Qondaaltota adda bilisummaa Oromoo biyya alaa jiranii fi biyya keessa jiran qeerroo dargaggoota Oromoo fincila diddaa garbummaa kuma lamaa fi ja'a biyyattii kana keessatti dhohe keessatti qindeessummaa keessaa situ harka qabanaan jedhanii mirga oromoon gaafadhe malee badiinan raawwadhe hin jirudha kan walmuumiin keenya ture. Har'a akka garaa koo ol jedhee dugdaan deemuu hin danda'u akka jaarsa waggaa saddeettamaan suuta tarkaanfadha. Ijji koollee baay'ee na dhukkubaa ture. Gurri koos hanga dhageettiin na rakkisuurra jira. Kun gatii Oromoon kaffaltu tokkoon kaffalaa jira. Sinutti barbaadu.
qophiin tun hin dhufanne waan hafe boriitti dachaan tamsaasuu jirtan tun raadiyoon biyyoo sagantaa afaan oromooti. Tajaajilam qophiitiin fixachaa jira tamsaasuu jirtan tun raadiyoon vii'oo sagantaa afaan oromooti mitiribaandii kudhanii sagalii digdamii lamaa fi digdamii shan irratti nu caqasuu jirtanii yaadii keessan waan hedduu nu barsiisa waan hedduu waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu ta'e nu qaabsiisallee hoornaat vii'oo niiwus daat kaamirratti imeelii keessa yoo nu ergitan qophiitiin caqasuu dandeettani qophiitiin torbaan keessatti hojjennamoo guyyaa boqonnaa lamaanillee irra deebineeti waan torbaan keessatti hojjennu waan isinitti himnuufi sunillee naayil sa'aatirra televizyiinirra caqasaa jechuu keenna tanaafuyyuu qophiin teenna wixata hagaa jimaata. wixataa haga sanbataa jechuu akka sanbata guddaallee caqasuu dandeettanii meetiri baandii kudhan sagalii 22 fi 25 jedhu sunirra nu caqasaa nu barreessaa nu bilbilaa nagaan nu bulaa sagantaa afaan amaaraa jalqabaa.